Iyi ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi nanjye ndabashuhuje mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye abanyaburayi barimo baratora inteko ishinga amategeko y'umuryango wunze ubumwe w'ibihugu byabo mu kwiyamamaza uyu mugambwe wacu icyo womenya ni uko ni umugambwe ushimangira yuko ubwongereza buguma muri europeyeni
uwo ni pacerindi kumana umwongereza akomoka mu burundi yiyamamaje mu matora y'inama nshingamateka ya buraya ari mu mugambwe uk european union party
umurambo wa Etienne Tshisekedi umaze imyaka irenga ibiri mu bubirigi noneho uzagera i Kinshasa ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi
muri afurika y'epfo perezida mushasha Cyril Ramaphosa avuga ko azakorera inyungu z'abanyagihugu bose aho gukorera gusa inyungu z'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi ANC aya makuru n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko mu kanya gatoya rero mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino tubafitiye idonido ryayo abashinga amateka muri afurika y'epfo batoye Cyril Ramaphosa mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu yemeye gutuma haboneka ubuzi hamwe no gukorera inyungu z'abanyagihugu bose aho gukorera gusa inyungu z'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ANC umugambwe ANC watsinze amatora yabaye ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatanu ivyo vyatumye uwo mugambwe utora umukuru w'igihugu perezida Ramaphosa asanzwe ayoboye umugambwe ANC akazorahira ku munsi wa gatandatu w'indwi Ramaphosa yatangaje ko azoba perezida w'abanyafurika y'epfo bose yemeye ko azosubira kunagura ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bw'igihugu bwiyongeye ubusa n'ibice umunani ku ijana mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni nyuma y'uko buvuye mu bibazo bikomeye byitezwe ko ubwo butunzi bwiyongera kimwe n'ibice bitanu ku ijana uyu mwaka byitezwe ko Ramaphosa agena ikigega cy'umukuru w'igihugu na leta yiwe mu mpera z'iyindwi ategekanya kugabanya igitigiri cy'abazoba bagize leta yiwe
umurambo wa Etienne Tshisekedi uzagera i Kinshasa ku wa kane w'icyumweru gitaha byatangajwe uyu munsi n'umuhuzabikorwa w'ibyo gutegura ishyingurwa ryawo Lucien Lundula mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu murwa mukuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Kinshasa yavuze ko leta izatumira na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na minisitiri w'intebe w'Ububirigi Charles Michel kuza mu mihango yo gushyingura gushyingurana rero ibyubahiro byose umurambo wa nyakwigendera Etienne Tshisekedi iyo mihango iteganijwe kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri Etienne Tshisekedi yahangaye perezida Mobutu ashinga ishyaka rye rya mbere na mbere ritavuga rumwe n'ubutegetsi UDPS ni ukuvuga Union pour la démocratie et le progrès social yabaye minisitiri w'intebe inshuro eshatu ukwezi kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe amezi arindwi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu n'iminsi irindwi gusa mu kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi nyuma yakomeje kurwanya leta za laurent desire kabila n'umuhungu we joseph kabila etienne Tshisekedi yitabye imana ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kugeza ubu umurambo rero nyuma y'imyaka ibiri n'amezi atatu uracyari i buruseli mu bubirigi aho yaguye wananiwe gutahuka kubera ko ubutegetsi bwa joseph kabila bwari bufitanye amakimbirane n'umuryango we
abategetsi muri repubulika ya santara afurika bavuga ko abantu barenga mirongo itatu bapfuye inyuma yo kumugwi w'abagwanyi bagize ibitero mu mihano itari mike muri icyo gihugu leta yaragabishije umukuru w'uwo murwi w'abagwanyi uzwi ku izina rya 3r yabasabye gutanga abagize uruhara muri ubwo bwicanyi ubwo bwicanyi bwabereye mu mihana itari mike iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu ca Chad umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagwi avuga ko uwo murwi w'abagwanyi wihoye ku banyagihugu baba mu gice ca Uham Pende inyuma y'uko umuntu umwe yishwe Lucien Baigoto umushingamateka ava muri ako karere yatangaje ko abagwanyi b'umugwi uzwi ku izina rya 3R batubahiriza amasezerano y'amahoro yatewe kw'igikumu n'abayobozi babo harimwo amasezerano yatewe kw'igikumu mu kwezi kwa kabiri
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho umuyobozi w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zishinzwe uburasirazuba bwo hagati yasabye abasiri, yasabye abasirikari ibihumbi b'inyongera bo kohereza mu karere uyu munsi agomba kujya kubisobanurira perezidansi white house ijwi rya amerika ryabimenye ribibwiwe n'abayobozi bo mu gisirikari batashatse ko amazina yabo atangazwa naho pentagon minisiteri y'ingabo za amerika yirinze kugira icyo ibisobanuraho umuvugizi wayo kamanda rebecca rebarich yashubije gusa ati ntacyo tujya tuvuga ku migambi yo kongera abasirikari aha cyangwa hariya aya makuru avuzwe mu gihe umwuka mubi hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika udasiba kwiyongera ariko mu cyumweru gishize perezida donald trump wa amerika yabwiye minisitiri we w'ingabo patrick shanahan ko adashaka kurwana na irani
naho muri sudani abateguye imyiyerekano muri icyo gihugu bari kubasaba imyiyerekano ikomeye mu gihugu cyose ni mu gihe ibiganiro n'urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu ku byerekeye ubushikiriza ubutegetsi byahagaze abateguye imyiyerekano mu gihugu bagirishije imyiyerekano imaze amezi ane mu gihugu yatumye Omar Abashir ava ku butegetsi mu kwezi kwa kane bavuga ko bariko batera akamo k'imyiyerekano y'abantu umuriyoni imbere y'icicaro cy'igisirikare cy'igihugu ku mugwa mukuru Khartoum abari mu myiyerekano bashaka kwiyamiriza ukwanga gushikiriza ubutegetsi kw'abasirikare urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu rwaranse gushikiriza ubutegetsi urwego rwigenga impande zose ziza zarumvikanye ko rwoyobora igihugu cya sudani mu kiringo cy'imfatakibanza impande zombi zaragiranye inshuro zitari nke ibiganiro kuva igisirikare gikuye ku butegetsi al bashir ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane mu byarangije imyaka mirongo itatu yari amaze ku butegetsi
amashyirahamwe mpuzamahanga adaharanira inyungu icumi aratakambira umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu biwugize kureba byihutirwa politiki zabo zirebana n'abimukira kubera ko abafungirwa muri libiya bagerageza kujya mu burayi barimo abagore n'abana bazira amaherere kandi babayeho mu buzima bubi cyane bafatwa bagerageza rero kunyura muri libiya no gushaka kwambuka inyanja ya mediterane kugira ngo bajye gushaka amaronko mu burayi aya mashyirahamwe arimo ayo mu burayi no muri amerika ariko nyine agakorera muri libiya arasaba akomeje umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu biwugize gufata ingamba zihutirwa zo kurengera ubuzima n'icyubahiro by'abimukira no gukora uko bashoboye kugira ngo bakure muri libiya abahafungiye muri iki gihe umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu byawo bifasha kandi bishyigikiye ko libiya ikumira abantu bagerageza kujya mu burayi n'uburyo bwose bushoboka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeze rero mukurikire ku maradiyo yanyu no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo kamu nk'uko twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi abanyaburayi barimo baratora inteko ishinga amategeko y'umuryango wunze ubumwe w'ibihugu byabo mu bakandida bo mu bwongereza harimo paceri ndikumana ukomoka mu burundi yaganiriye na mugenzi wacu fideli niyongabo turi kumwe hano aratangira rero amubwira igihe ishyaka ryabo arimo uk european union party ryavutse
umugambwe twawushizeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mugabo byaramaze umwanya kugira ngo electoral commissions yo muri UK itwemerera yuko dutangura ibikorwa batwemereye mu kwezi kwa kane igizwe n'abanywanyi bangana iki abanywanyi ni benshi mugabo burya ino igikuru ni uko babona ko mufise uburyo bukwiye mu ntango bashika ubu tufise abanywanyi bashika nko ku bihumbi ibihumbi bibiri mu kwiyamamaza mwashimikiye ku bantu abahe mu gihugu mu kwiyamamaza uyu mugambwe wacu icyo womenya ni uko ni umugambwe ushimangira yuko ubwongereza buguma muri union européenne mu muhari w'ibihugu by'iburaya ino rero mu bwongereza ni ikibazo gihambaye cyane kimaze imyaka itatu hariho imigambwe iba ishigikiye ko ubwongereza buva buvavanura na union européenne n'iyindi migambwe ishigikiye ko ubwongereza buguma muri union européenne aho dutandukaniye mu muri iyo migambwe isaba ko ishaka ko ubwongereza buguma muri union européenne ni uko umugambwe wacu ushigikira yuko ikintu bita article 50 ingingo ya mirongo itanu ni ingingo ubwongereza bwashimikiye ko kugira ngo buvuge ko buvuyemwo muri iyo ngingo haba handitswe ko mu myaka ibiri urinda guca uba wavuyemo mugabo twe dusaba ko iyo ngingo boyikuramwo prime minister asubiramo iyo ngingo agasubira akareka ubwongereza bukaguma buri muri union européenne abakandida mwashize imbere mu matora y'uno munsi mu mugambwe wanyu banganiye umugambwe wacu wagiye kwiyamamaza mu maregion mu ntara zitatu izo ntara zitatu rero hari intara ya londres dufisemo abakandida batandatu hanyuma mu ntara yo muri south east ni intara nininya ijewe nije ndi umukandida dufise babiri hama mu ntara yo muri north west hajya za manchester twarahashyizeho n'umukandida umwe uri umurundi wenyine mu bari muri iyo migambwe ariko igerageza kurondera amajwi yo kwitoza mu matora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'uburayi sinavuga ko ndi umurundi ahanye ntushobora kwitoza uri umurundi ni umwongereza mugabo akomoka mu burundi akomoka mu burundi yego ni jewe nta wundi mwongereza akomoka mu burundi ari muri ayo matora ni ikihe cyizere mufise ku byerekeye intsinzi yanyu gushobora kuronka mu muryango w'ubumwe bw'uburayi
haragiye mutugorane ntiturabimenya ariko tuzabimenya kwa mungu mugabo harimo haragiye mutugorane twinshi kubera abanyaburaya bari ngaha mu bwongereza bashika nk'imiliyoni zitatu twari twizeye ko aribo bazodutora benshi ntibabemereye gutora kubera uko kuntu ubwongereza bwemeye butevye ko buzo koganiza ayo matora bica bituma rero abantu benshi twari twizigiye ko badutora tutaronka amajwi yabo ubu rero tubona neza ntawuzi neza ingene biza kugenda turarindiriye gushika kwa mungu turabe amajwi tuzaba twaronse urakoze yari ndikumana paceri umunywanyi w'umugambwe uk eu pari uriko uhiganwa mu matora y'abashingamateka mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ntibaye ko tuvugana ari mu gihugu cy'ubwongereza turabashimiye ku kiganiro urakoze cyane fidele radiyo ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda aho majoro karikisita nsabimana uzwi ku izina rya sankara yagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali umucamanza yamusomeye ibyaha aregwa birimo iterabwoba sankara yabyemeye abisabira imbabazi nibyo mugenzi wacu eric bagira ubusa agiye kudusobanurira yarari ku rukiko atuzanira inkuru
majoro karisite nsabimana wiyita sankara yagejejwe mu cyumba cy'urukiko ari mu mapingu yambaye ipantaro ya kaki hejuru yarengejeho akajakete k'amabara atandukanye kuko hari mu mbeho umutekano wari wakajijwe ku buryo urukiko rwari rurinzwe bikomeye udafite imbunda nini yari afite into yo mu bwoko bwa masotera karikisite sankara n'umunyamategeko we bavugana kuri dosiye urubanza rutaratangira yagaragaraga ku masura nk'umuntu udakomeye ubushinjacyaha bwihariye isaha irenga buramurega ibyaha cumi na bitandatu kandi byose sankara arabyemera akabyicuzaho akabisabira imbabazi n'ibyaha byinshi bifitanye isano n'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko bimwe yabikoze nkawe gatozi ku giti cye ibindi yagiye abibamo icyitso n'abandi batandukanye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi n'icyenda ubushinjacyaha bumurega ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yashinze ishyaka rrm rwandizi revolutionary movement afatanije na nobo marara n'abandi ku buryo ngo bakomeje kwaguka hirya no hino ku isi buramworega ko mu ihuriro mrcd riyobowe na paul rusesabagina sankara yari visi perezida wa kabiri kandi ko ariyo ryashinze umutwe w'ingabo fln yavugiraga uyu mutwe w'ingabo ngukuriwe na generali sinayobye bernabe uyu niwe ushinzwe ibitero bitandukanye byagabwe mu ntara y'amajyepfo mu duce twa nyamagabe na nyaruguru bigahitana abantu icyenda bigakomeretsa abandi kandi bigatwika bikanasahura ubushinjacyaha umurega ko yakunze kuvugana n'abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi na uganda bagatanga ubufasha ku mutwe wa fln bagamije guhungabanya umutekano w'u rwanda buvuga ko uburundi bwatanze inzira mu ishyamba rya kibira bagera muri nyungwe naho uganda itanga ibikoresho n'abo gutoza gisirikare hari kandi inkunga ngo bakuraga mu mpunzi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye nka canada afurika y'epfo amerika n'ahandi ibitero byose byagabwe ku rwanda ubushinjacyaha burega karikisite sankara ko yagiye yumvikana ku maradiyo mpuzamahanga nk'ijwi ry'amerika na bbc y'abongereza no ku rubuga youtube abyigamba mu byo aregwa kandi ngo yumvikanye avuga ko mu rwanda habaye jenoside ebyiri sankara aregwa ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yacurishije ibyangombwa by'inzira byo mu gihugu cya rezoto ku mazina ya kabera joseph wavukiye i masisi muri congo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu nyamara ngo ari umunyenyanza wo mu majyepfo y'u rwanda wavutse mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri ibyo kimwe n'amarinete atandukanye n'amatelefone byafatiriwe ngo nibyo yakoreshaga mu kwiyoberanya mu bihugu yashakishirizagamo abayoboke inkunga n'ibindi ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo n'ibindi byagize ingaruka ku muryango nyarwanda kubo byahitanye n'abo byasigiye ubumuga bw'umubiri ibihuha bumurega ngo byashoboraga gutera rubanda kwivumbagatanya leta ikangwa mu bihugu by'amahanga kandi ngo byahungabanyije ubukerarugendo bugahera ku kuba yiyemerera ibyaha bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu buravuga ko adafite umwirondoro wuzuye kandi ko ashobora guturuka ubutabera bityo ko kumufunga by'agateganyo bamuboneraho bamukendereye sankara ahawe ijambo ati nta byinshi mfite byo niregura hari ibyo nakoze ku giti cyanjye n'ibindi nafatanije n'abandi bantu yemera ko yari afite inyandiko z'inzira z'incurano avuga ko yakoreshaga mu cyo yise kamufuraje y'akazi ke kandi ko ibyaha byinshi byakozwe n'umutwe wa FRN yavugiraga yibanze ku gitero cya kitabi cyo ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'umunani ko cyagabwe atabizi yavuze ko nk'umuyobozi wa FRN bari baratanze amabwiriza ko ingabo zabo zagombaga gushakisha ibirindiro byoroheje by'abasirikare n'abapolisi ibiro by'uturere n'umurenge ubundi bagaca ibiraro byo muri nyungwe no hafi yaho yavuze ko general bernabe sinayobye ariwe watangaga amabwiriza y'urugamba ko mu gihe igitero cyagabwe cya kitabi atari abizi yabiboneye ku matangazo ya minisiteri y'ingabo ko cyari icya FRN cyahitanye abasivile batandatu avuga ko ingabo yavugiraga zarenze ku mabwiriza zari zarahawe zikica abasivile aho kurwanya abasirikare b'u Rwanda ati kubera ayo mahano bakoze nahisemo kutazahishira ibikorwa bya FRN ati irizon trahima pahore bisobanuye ngo bagambaniye ubuvugizi bwanjye ati maze kuganira n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha numvise nta kindi navuga imbere y'ubutabera uretse kwemera amakosa nkayasabira imbabazi mbikuye ku mutima yakomeje atubwa abitabye imana navuga ngo imana ibahe iruhuko ridashira abakomeretse nabo bihangane ndasaba imbabazi abanyarwanda bose n'umukuru w'igihugu ati ibikorwa bya efureni ntibitanga icyizere nitandukanyije nayo ntaho mpuriye nayo ejo bundi batazagira icyo bakora bikazambarwaho yemeye ko yakoranye na leta z'amahanga bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda yemera ko hari umusirikare w'u Burundi yise Major Berite yafashije gukura ingabo za FRN muri Kongo zigera muri Nyungwe gusa ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyabaga abizi ngo kuko hari n'igihe ingabo za FRN zafatwaga n'ingabo z'u Burundi yemeye kandi ko yakoranye n'abakuriye iperereza mu gisirikare cya Uganda abifashijwemo n'uwita Captain Sande Charles wari muri RNC General Abel Kandiho muri Uganda abaha ikaze muri icyo gihugu gusa ngo Sankara ntari mu bagiye kubonana na General Kandiho wa Uganda ahubwo ngo hagiye abakuru b'ingabo ingabo za FLN mu myiregure ya Sankara yumvikanisha ko na mbere kose kujya muri FLN irwanya leta yari yarashwanye n'ihuriro rya RNC rya General Kayumba Nyamwasa Metre Moyize Nkunda barasha umwunganira arasanga ubushinjacyaha butagombye kugira impungenge ko yatoroka ubutabera kuko ngo kuva yagera mu Rwanda yafashije ubutabera mu ibazwa rye agasanga urukiko rwamurekura rukagira ibyo rumutegeka akabyubahiriza kuko akiri umwere asubiranye ijambo Sankara ati njye nk'umunyamategeko nzi inyungu zo kuburana nemera ibyaha no kuburana mbihakana ati siniteguye kuburana Rwanda nzi ku byaha byinshi bifite ibi bimenyetso ati hari ibyo ntashoboye guhakana yemwe n'inyoni zo mu giti zabinshinja icyumba cyahise gisekera icyarimwe bamwe mu majwi yo hasi bati Sankara ni sikweri bashatse kuvuga ko Sankara atangaje nta kigeze gikomozwa ku ifatwa rya Sankara n'aho yafatiwe gusa mu kwezi kwa kane uyu mwaka byavuzwe ko yafatiwe mu birwa bya Komore agezwa mu Rwanda urubanza rurangiye igipolisi cyongeye kumubohesha amapingu kimwuriza imodoka itwara batawe muri yombi bigaragara ko rubanda rwari rwahuruye ku bwinshi rukeneye kumubona icyemezo ku kumufunga cyangwa kumufungura by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi rya amerika kandi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ndetse no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikibazo cy'igwirirana ry'abantu ni kimwe mu bibazo bitandatu leta y'u Burundi igomba gutorera umuti kugira ngo ubuzima butagomeza kuzamba mu gihugu ibyo ni Faustin Ndikumana umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe Paxem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bagere ku iterambere rirambye wabitangaje uyu munsi kuwa kane rero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika yifashishije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru waserukira iryo shyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asanga umwimbo utiyongera kandi abantu baguma bagwirirana faustin ndikumana anafatira ku ikoroka ry'ifaranga ry'uburundi ryabaye ndanse ubwa mbere ni ingene abanyagihugu biyongera kandi la production alimentaire ni ukuvuga umwimbu w'ibifungurwa utiyongera cyo kimwe ni ukuvuga bimwe abanyagihugu bangana nko muri mirongo icenda ukara bimwe ntibigwije na kabiri ku vyimbuka vyinshi ivyimbuka vyinshi ivyimbuka vyinshi ntivyigwije na kabiri ivyo bantu rero ntibaheza ngo bavyenteriorize ngo babibone ni fenomene monetaire ibijanye n'amafaranga uravye inyungu amabanki ya todetere yaka kandi iyo nayo nyene iragira repercussion ku biciro hari ikintu bita aya madovize yabaye ndanse ubidorari ntabwo tuva ku hamwe ku bihumbi bitatu ku biciro wewe wumva bigiye kugenda gute tutibagiye rero bimwe bita ntuze financement budgetaire kubera amafaranga usanga abura ugasanga bariko bakoresha amafaranga muri BRB gufinansa bije amafaranga atacafatiyeko ugasanga biriko bigwize mw'itemase monetaire kandi umwe mutari kurakurika hari ibindi bintu bituma ubuzima buguma buzimvye mu gihugu ndikumana wo mw'ishyirahamwe pasem anarihagarariye ku rwego rw'igihugu avuga ubukene bw'amasoko ntanganguvu kuba igihugu kiri kure y'amabahari hamwe n'amatagisi y'umurengera ni ikintu bita amasoko ntanganguvu muri igihugu c'u Burundi energy uravye ibitoro ubu igiciro c'abintu kiduwe n'ingene bibura tugeza kubikorera ko kuri ibyo bintu utavuze rero amakara ingene aduha igiciro kandi uravye environnement ingene iriko irasubira muri deboisement kubera amakara aguma akoreshwa crise de l'energie mu Burundi iraduhaze kandi iduza ibiciro ica gatatu n'amatagisi muri iki gihe umwimbu croissance economique nyene wiyongera usanga wiyongera nko kuri ubusa rimwe kwijana ugasanga mugabo kubera ibintu by'imfashanamahera banki hanze vyagabanutse cane ukara mu mpeguro leta amafaranga leta izokoresha ushaka kongereza amatagisi hirya no hino kugira ngo uduze bije ni ibintu bigiye guhanga abarundi icaka ni ikintu enclavement uburundi buri budashaka umuhora guse kwibahari ibidandaza bishize Dar es Salaam binakuza twatu n'ubwato canke bakabinakuza n'amabarabara mbega birashoboka ko uburundi bwova muri ubwo bukene umushinga ndahendi ku mana atanga zimwe mu nzira bwokenera gucamwo mugabo ico novuga nuko amadovize ucuhera yaho iyo yahora ava yava canke bire gute igihugu kirakenera uburyo buba buvuye hanze uko buba bwitwa kose bwitwa ingurane bwitwa imfashanyo bwita iki bwirabuze gusahiriza igihe rero mu gihugu kiba kititeguye kuva kera ubwo buryo bwagabanutse utaragwiza ibyo ushora hanze igihugu kiba kitwara igihugu canye imbere nige narigeze kuba ndabivuga ngaha igihugu novuga ati igihugu kiri mu vyanyuma bidafite ivyo bishora kugira bironka amadovize none numva bice bigenda gute urumva rero nibaza yuko urabanza ukemanga neza yuko ingene ivyo amadovize bifashe mu burundi biriko biraremera abanyagihugu mu buzima bwabo bwa misi hamwe igendera nayo urumva nivyo niko ndavuga nyene refri bayita refri financier sinokumva rero ingene mu burundi twavuga yuko ibyo dufise ngaha vyokwikwiza udashatse kuvuga ati sigikeneye gutera imbere nk'abandi kandi ntituzobaho nk'intuze nk'izinga riri ukwaryo ishyirahamwe parsem rishikirije ico kiganiro mu gihe mu burundi hibonekeza ikena ry'igitoro ca mazut hafi mu gihugu cose ubuyobozi bujejwe ibitoro mu burundi ntibushima kugira ico bubivuze ko ababidandaza nabo badashima gutanga amajwi bavuga ko bahanzwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro radiyo ijwi rya amerika i washington dc bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya nyarugusu muri tanzania bavuga ko batabanye neza n'ababanyi babo bahunganye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yagiyeyo aganira nabo bamubwira ikibitera ibyo biterwa cyane nuko atabuzi buhari urwaruka ruguma rwicaye hamwe batabwemerera kugenda mu bijiji ngo barime batabemerera kugenda guca amafaranga ahandi baguma bicaye ngaho gusa ni ukuvuga nta kindi kiba kiriho ni ingorane baca zica zi- ziza muri ico muri urwo rwuri mwama mwicayemwo muravuganye nabi murasimbaniye ko muragwanye eh, mwazanye iki n'ikindi ntimucumvikanye ko muragwanya bira- bira- bishobora gutumwa n'ubukene ugasanga biratumwe ah, n'umu- no kutumvikana nyine mu muryango ugasanga biratumwe n'umubano mubi hagati w'abantu n'abandi usanga hariho n'abandi baca batumwa n'ububoregwe abandi ugasanga bariho nyine bagurisha nk'imfungurwa nyine basanzwe bahabwa ngaha nyine mu nkambi nyine ivyo bikaca bituma bizana umubano mubi canke ah, kubana nabi kw'abantu hagati y'umuryango n'uyundi canke ababanyi n'aba- ku babanyi kandi yashobora kuba nk'abantu usanga bariko baraboregwa cyane ugasanga bicaye uko nyine babuze iyo bajya bakiyumvira ariho haca has- hashobora kuvana ibintu by'ubusumasuma iyo tuvise ikibazo turagerageza tukabanza tukitura nka mwenyegiti wacu aturongoye hanyuma bimaze kwanka twa- baduhanuye bikanka duca- duca tugenda ku basungusungu naho hanyuma abasungusungu bakaduhanura bikanka duca tugenda mu ba- mu bashefu de zone bacu Eh, ikindi kigira kabiri abantu benshi bariko bara, eh, barasambura ingo zabo usanga akurikiye umwana w'umukobwa afise akamuhenda ngo afise ifomu kumbe agaca agomba kuva kuri imwe y'umugore wiwe afise n'abana akamuheba agaca agenda gu- gufatana n'uwo wundi ngo akeneye aje i buraya azogenda amuhetse baje i buraya kumbe nawe ugasanga nibo benshi gusa nta bihari ingorane ni nyinshi cyane ngaha kubera nta nta kwishira no kwizana dufise rero mu gihe umuntu aba ata- atorohewe mu buzima uca usanga n'ingorane zica zigwira cyane hanini hanini nje nibaza ko ari n'imico y'abantu myinshi yaramaze yarahindutse kubera uko twari turi mu burundi siko uh, turi ngaha bimeze kuko twahuriye n'amahanga menshi rero uko baba- bagwira bakaba benshi niko baca biga n'ibintu bitandukanye byinshi rero nk'ibyo by'inzoga kunywa inzoga no kugira gute no kubera ngira ngo nta buzi bafise bakora baca bigira muri ibyo by'inzoga nyine bakinywera inzoga nibwo buzi baca baronka bakora kuko birirwa bicaye ariko byari kuba byiza umuntu agiye akarondera ubuzima bw'ejo kuriko mugume mwicaye akaba ariho ingwara nshya ziguma zizana abantu baguma bicaye barabana ni ukuvuga umugabo yirirwa yicaye ku kijiwe araba abakobwa bararengana uwahamagara amuhagaritse baravuganye aramwemereye ko ashobora kumurongora ugira kabiri kuko nta kandi kazi kariho ni uku- ni ubwo nyene gusa acamwemerera ndagutwara hanyuma agaca agenda kuri umwe wa mbere aza yacakaritse acamwirukana hanyuma agaca abona kwinjiza uwundi Ah, ico nuhanura impunzi bene wacu nubahanura ko ba- bogerageza ba- basi baka- bakaja hamwe bakumvikana kugira ngo ntibaba- ntibarinde kugenda kwitura hariya mu babenyekiti canke abandi kuko hari igihe bashobora no kugenda ku gipolisi ugasanga abapolisi barabagiriye nabi kandi bitari bikenewe ko bari kwi- ivyo bintu vyabo bari kuvyimarira bo nyene bara nubahanura yuko bo- bomara izo ngorane zabo batarinze kugenda kuja kwi- kwitura abandi bantu twebwe icyo twosaba nk'abakimbizi kugira ngo twicare neza ni uko twoshobora bakaza bakaturekura tukajya hanze y'ikambi tugatembera kugira ngo turonke ikintu dushobora kuza turifashisha ni uko ubwa mbere na mbere mu banyagihugu canke mu mpunzi bo ubwabo botegerezwa kuraba kijya cose cotuma bagira umubano mubi bakakigira baka- baka- bakagikuraho batarinze kuraba eh, ivyo bikomeye cane ariko bakaraba kijya cose cotuma naka yobabara kijya cose cotuma umuryango wobabara kijya cose cotuma umubanyi yobabara bakagira- baka- baka- bakagikuraho kugira ngo bashobore kuzigama ubumwe hagati muri bo je kugira ngo ivyo bintu bihere vyose nosaba leta ya tanzania yatwakiye kuduha uburenganzira tukagenda tukarondera ubuzima bw'ejo nubwo turi impunzi ntitwicare turi impunzi ariko tugire ico twishikanye ko natwe ejo hazoza imbere kudusezerana twibutsa ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abashinga amateka muri afurika y'epfo batoye sirira amafoza ku munsi wa gatatu nk'umukuru w'igihugu yemeye gutuma haboneka ubuzi hamwe no gukorera inyungu z'abanyagihugu bose muri afurika y'epfo leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje uyu munsi ko umurambo wa etienne tshisekedi uzagera i kinshasa ku wa kane w'icyumweru gitaha wari umaze imyaka irenga ibiri mu bubirigi aho yaguye abategetsi muri repubulika ya centre afrika bavuga ko abantu barenga mirongo itatu bapfuye inyuma y'uko umugwi w'abagwanyi bagize ibitero mu mihana itari mike muri ico gihugu amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri pire handi yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fatuwari masikarara yadufashije kwegeranya ibiganiro ubihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na tomasi kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama